which kind country be this one eh i no know which kind i no get hypertension hi god which kind which kind hate be this one shey the one more die. ah pinky pinky. you don't see my face They ask me question <laughs> you just begin. wetin happen ma follow you dey cry. Eh, eh. <laughs> this matter wey i wan tell you na you dey pain me for inside my spinal cord. ah. Eh today eh, eh usa uh-huh. e bring out five hundred billion us dollars wey dey say or dey give corona say make corona dey go pursue am. Ah, eh? ah ah, no never carry my slippers dey go china. every citizen for usa dey give am one thousand us dollars eh can you imagine eh, uk nkan uk uk bring out four hundred billion pounds. funka ṣebí dey hear the sound of the money. he touch me. apostle we hear of this. they use am pursue coronavirus say corona oya oh, dey go. Eh? touch me. germany nkan germany germany bring out five hundred billion dutch mark. ah. when they say oya oh, corona anybody if corona brother come they give am. e shock go. me. corona sister come they give am. e go. e dey shock me this story shock me. the one wey dey pay me para <laughs> na china <laughs> china. Then we manufacture coronavirus. Nah, that produce corona. Nah, they don't push you. Yesu. You serious? They don't push you now. Hey, I hear me, tell me, by me. Nigeria, wetin Nigeria fit do? When they play me, when they make me dey cry like this. Nigeria dey move just twenty naira for petrol. Ah. Don't dey die, na coronavirus dey do you. Coronavirus. ìbọ̀là ń lọ ènìyàn ó sì níyẹn.